hello my country people. how are they? This is morin gist tv my people, greet you now. depending on where you watch me according to your time yes my people. na oni of ife mata na come today The oni of ife which is the king of ile ife the custodian of the culture um, don't go serious uh, eh, not go into a eh, secluded place that is into hiding to commune with the ancestor in preparation of this um, Olojo festival when it dey go on. My people, now not say um, according to report, the Oloja festival will be say dem do last year will be say dem do am, and um, that was the time when Naomi leave the palace. So a woman was not present, which is very very okay. No, yes last year when dem do am naomi nova leave it was after the olojo festival which is around the this period nine and eh, naomi leave around december so and then according to ife tradition anytime when they want to do dis olojo festival the oni of ife must go into a eh, a secret place where Ingo go stay for some time to offer prayer to eh, Ledumare, which is the god of di land and um, seek di face concerning wetin dey go on and um, know say im go need wife so dat is one of di reason wen e be say e go make am marry mary come so dat eh, mary will be present in di olojo festival according to tradition and custom. yes my people. This that the thing when we say oni of ife do every year as a as a custodian of the culture eh, This time now the time when you be say im go for a very secret place whereby it just be like say so if they're like pastor now they go say pastor don't go mountain for fasting and prayer to seek the face of god That is what exactly he's doing in a traditional way is going to seek the face of God. He say he eh, own oh, the thing when he depend am na this youth when he be say um they live for house, students when they go school, all the wahala, all the gbegerity when it happen for Nigeria. He want to put them for prayer so that um, um he want to put them for prayer so that uh, everything go go go jail for the country. So he go for his uh, Instagram page, he can go right, he talks. say um the, as the progenitor of Oduduwa and in the for, furtherance of the preservation of our ancient and sacred tradition that my forefather passed down to me. I admonish you all to remain prayerful while I go to commune with my ancestor, ancestors in preparation for the Olojo festival. Through prayers and supplication to Eledumare, it is time to re, re, the, dedicate our nation to to honesty and truth yes that's the wetin e tok e come tok say it is undeniable that nigeria africa largest economy is facing critical challenges as a result of decades of ineffective leadership that have resulted in extreme poverty unbated kidnapping pervasive cybercrime, youth drug addiction, a high rate of cultism. In fact, eh, Ooni of Ife to talk a lot of things. He cause say, he cause say he want to. He say Nigeria is a rich in a rich in talent and in education, in educational, cultural should cultural should serve as a shining example of academic excellence as an unbroken scientific power has for other Africa countries. Instead, it is a dire strait. Students in Nigeria public in public university city who participated in strike action are currently facing graduation delay. Some students spent seven years studying for a four years course. abnormality in academic activity has been shown to cause mental illness, emotional and behavioral trauma, anxiety of not, not understanding what comes next, and other physiological, physiosocial issues in students, while some are enticed with dubious insensitive to become political tools in the hand of uncaring politicians as we approach. So Ooni Fife dey vex, he's not happy. He said the way be say students the day house, uh, nobody care. So all this thing that the thing when e be say e bother the Ooni of Ife when they make a talk say for this uh, Olojo festival wey be say dem want to um, celebrate, you need to go seek the face of Eledumare, which is the gods of the land and tender all the things wey be say e dey shele for the country to beg eh, Ledubare to really help the country so that all these things when e be say dey happen when e be say our insensitive leaders dem no dey sensitive students dem dey on strike since january eh, since february come reach now dey no care their children are in abroad schooling because you no go fit tell me say if all these politicians their children dey for nigeria dey school you no go fit tell me say they go open their korokoro I allow allow their children to um to dey for house for such a long period of time so all this thing na be the thing will be say only of ife actually want to turn that to a eledobare so a lot of people don't go for eh, eh, eh, instagram page where be say in talk this day. Come say, make Eledumare answer and accept your sacrifice of prayers. They come, they say, may Eledumare and the ancestor guide you and guide you, sir. So different, different comments now that they comment. So only of Ife and one of the king when he be say, um, despite say, when it comes to marital issue, he get it own for there. But um, when it comes to youth and empowerment, only of Ife is always there for the youth anything that has to do with you to the touch and for im heart so that is why this coming olojo festival when they dey prepare for is not taking it lightly at all He say he must make sure say eledumare answer in prayer concerning the youth eh, his prayer say he go make sure say That is why that is why the royal father say ah, he must go go into um, prayers. Uh, somebody say by royal father, the most reverend king and your royal highness Ojaja the second. He can't speak Yoruba. I don't know what he speak. Then the other person say, The Spirit of God Almighty will answer our prayer. Give us a change of heart. Remove our hearts of stone greed and replaced it with a heart of flesh led us to complete repentance, a total positive turnaround. Amen. And wetin person talk? Somebody can say, Long live the most respected Ojaja the second. I learned a lot from your speech. So, my people, oh, in preparation of this Oloja festival, na the thing when e be say Ori fife. They actually they do be that this now part of the the routine the things wey e be say e dey always dey do anytime when e want when they want to do the olojo uh, festival somebody said this is a genuine prayer from our dearly beloved father historically he has made sound pronounced action to the nation through thorough definition of Yoruba and Nigeria as a whole. We shall continue to adore you, you forever and worship forever shrine of our ancestors from cradle to grave and from grass to grace. If Ife o die, burning more on earth, you shall continue to reign forever, lasting to everlasting happiness. Amen. So, my people, na the thing wey be say I say make I bring come for na be that how una see this matter wetin una think una leave una constructive comment for the comment section una have a nice day in case you never subscribe to maureen tv this is maureen tv make you subscribe make you click the bell notification all my wonderful returnees i say god go bless una and abdul bye.